iradiyo mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiye imana ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira ahanini abana bakuze bupfubyi bafite umubyeyi umwe cyangwa se batagira epfo na ruguru ariko bafite urukundo ruhebuje papa nkunda gukunda ntarigeze nkubona usibye gukumva no kwibona ku isura barambura ngo nsa nkawe pe mama ntigeze ambwira ko hari abavandimwe ba papa bariho wenda ndabashaka ntigeze ambwira umuryango yashatsemo ntigeze nta hantu hamwe ntigeze ambwira mvuka urumva ni ibintu biba biteye ubwoba murumva inkuru y'umugabo umaze imyaka makumyabiri n'itanu ashaka umugore we n'abana be bane duhunga mu mi- mu minsi itatu abantu bambwiye ko ari inyuma bamubonye n'abana ntegereza inyuma ubwo nari nagize amahirwe narokoye akana k'agahungu bita tu- kitwa tuyisenge kambibi rasheli we yarabyaye ntiyarera kandi umufitiye umwana aramuzi ujyana umwana n'uwo nakoreraga aragenda ambwira avuga noneho ambwira ngo ni se wabo nk'uko mumaze kumenyera turasangira ibyishimo by'agasaro kabonetse niba umuntu tuburanye imyaka makumyabiri n'irindwi yewe kuva jenoside yaba ivona twari tutarabona keretse abantu babanye mbere y'uko abura
mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize nababwiye inkuru y'umunyarwandakazi yvonne ufite se ushakisha abavandimwe be bamaze imyaka makumyabiri n'itanu batandukanye nyishubijeho kugira ngo mwongere muyumve dutumikire ufite se Yvonne ari i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari afite imyaka cumi n'itatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yavukiye mu cyahoze ari komini Butamwa ise akitwa Musangamana Camille nyina akitwa Mukamparirwa uh, Cecilia yanditse agira ati "E, twari dusigaye turi abana batatu ngewe na basaza banjye babiri e, Kanyangira Emile na Iyakaremye Etienne ati twageze kuri Goma turaburana sinzi amakuru yabo nabo ntibaza yanjye Yvonne ufite se wibagiwe ikinyarwanda yatwandikiye mu gifaransa ndetse n'umukobwa we waduhamagaye nta kinyarwanda avuga avuga igifaransa gusa n'izindi ndimi zo muri Kongo nk'iringara ndetse n'igiswahili ufite se Yvonne yakomeje agira ati ndatekereza ko marume ngwabije atibuka irindi zina n'abana be muvunyi na mpayimana bashobora kuba bakiriho kuko batahunze akavuga ko nyirasenge ntarame Therese n'umukobwa we fayida nabo bashobora kuba bakiriho ikindi avuga cyafasha abumva ijwi rya amerika kumufasha kubona umuryango we ni uko mubyara wa nyina uwo yitaga oncle gabriel ngo yari umujyanama muri komini y'umujyi wa kigali yibuka ko bari batuye ku kimisagara muri serire ya muganza aho ku kimisagara kandi ni naho musengamana kamiri se wa ivone ufite se yari afite butike kandi ngo yari azwi cyane yarangiza asaba wakumvira itangazo wese kumufasha kubona umuryango we mu rwanda no hanze cyane cyane arashaka abasaza be kanyangira emile na iyakaremye etienne ryo ryari itangazo rya ivone ufite se uri muri repubulika ya demokarasi ya kongo
agasaro kaburaga kabonetse
nyuma y'amasaha makumyabiri n'ane itangazo ritambutse uwitwa sami nshimyumuremyi utuye i kigali i gacuriro yaranyandikiye yarambwiye ati twumvise itangazo ry'umukobwa witwa ufite se yvonne ushakisha umuryango we yabuze ati uwo mukobwa ni mushiki wanjye yari yarangije abantu babiri uwo bita etienne mm, n'uwo nguwo muku- musaza we mukuru bita kanyangira emile Eh, bo itangazo nararyumvise mm, hanyuma n'abandi bavandimwe barabyumvise ndavuga nti dushaka nimero yawe rero kugira ngo tuku- tubikumenyeshe yuko uwo muvandimwe ari uwacu yabuze muri kiriya gihe cyo kihunga muri mirongo icyenda na ga- na gatandatu naramuhamagaye turaganira ampa amakuru ahagije nyashyira hamwe nawe nari mfite cyane cyane ko amazina y'abagize umuryango nari nyafite kandi ntari nayatangaje yose mpita mbona ko umuryango wa Yvonne ufite se wabonetse nk'uko mwabyumvise hashize imyaka makumyabiri n'itanu ufite se Yvonne atandukanye na basaza be Emile Kanyangira Etienne Yakaremye na Sami Nshimyumuremyi bakiriye gute amakuru ya mushiki wabo duhere kuri Kanyangira yaranejejwe cyane cyane cyane ko namushakishije imyaka yose kuva icyenda gatandatu kugeza ubu aba ntarenze amakuru ye hanyuma nkiyamenya numvise binejeje cyane n'umuryango wanjye wari umaze imyaka makumyabiri n'itanu umushakisha yego ndagira ngo umbwire muri makeya ukuntu mwatandukanye ntabwo yashoboye kumbwira neza uko mwatandukanye yavuze gusa ko mwatandukaniye kuri goma mwatandukanye muto twatandukanye mu gihe cyo gucyura impunzi ziva muri kongo zigaka mu rwanda acukwe nanjye acukwanjye duturana gutyo ariko se etiyeni we mwari kumwe murakomeza muragumana mugarukana mu rwanda etiyeni twaragumanye ubu se mugiye gukora iki ko mumenya amakuru ya mushiki wanyu ari aho ameze neza muzamuzana mu rwanda muzajya kumusura hazakurikiraho iki ubu icyakurikiraho ku ruhande rwacu nk'abavandimwe be buri kimwe cyose cyo kuba twajya kumureba twaduha aderese ze twagikora kubera ko twari tumukumbuye cyane aderese ze ndazibaha mu kanya niturangiza kino kiganiro urakoze cyane niba uri kumwe na Etienne yakaremye aramukunda cyane ahora amumbaza nagira ngo umumpe mubaze nawe uko amerewe reka mubashye
wi yakaremye Etienne urakomeye eh ndakomeye cyane uri ku ijwi ry'amerika na venuste nshimimana mu kiganiro agasaro kaburaga agasaro kanyu ivone ufite se karabonetse niko kabashatse ariko namye ko namwe mwagashatse kuba ivone ufite se mushoboye kumenya amakuru ye nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu mutandukanye umeze ute yewe ayo makuru nyamenya nshimishije cyane kuko n'ubundi nakundaga gushyira kuri radiyo ijwi rya amerika ngo numve yuko agasaro kacu kaba kakiriho kuko narame na emiri bajya gutanga amatangazo icyo gihe nari nkiri umwana ariko baza kuvuga ko atigeze aboneka kuko n'amatangazo ya mbere yaciye ku ijwi rya amerika ariko ubu ngubu kuba abonetse ni ibyishimo byinshi cyane ndanezerewe cyane kuba numvise ko akiriho mbese ikintu kigiye gukurikiraho ni ugukora ibishoboka byose tukareba ukuntu twamugeraho cyangwa ntakatugeraho urakoze cyane ya karemye Etienne ndibwira yuko muri kumwe na rusimbi rusimbi ni mukuru wanyu ni nawe waduhamagaye bwa mbere atubwira ati mushiki wanjye nabyumvise yaturangishije ku ijwi rya amerika nagira ngo niba uri kumwe nawe umumpe gato
reka muguhe muvuga ntahari nta kibazo nanjye urakuze cyane bakwitaga kera rusimbi ni wowe wahamagaye ijwi rya amerika uvuga uti mushiki wacu twamwumvise rwose umpamagare nkubwire umaze kumva yuko ivone abashakisha wabyakiriye ute ubundi ibyishimo hari ukuntu tutabasha kubipima iyo ugize umwana watunze amashuri urabinezererwa iyo ufite umwana wakoze ubukwe urabinezererwa ariko iyo ufite nk'umuntu utatekerezaga yuko yaba akiriho urumva imyaka makumyabiri n'itanu irangiye ni myinshi cyane cyane cyane ko ngewe no muri icyo gihe kiriya gihe cy'intambara yo mu rwanda ntabwo nabashije kugendana nabo urumva ba emiri bo bari bari kumwe na ivona we na etiyeni n'umukecuru ataraza ubu nanjye nta nubwo bari bazi ko ndiho twongeye kubonana nyuma ya jenoside muri mirongo icyenda na karindwi ivona rero arabura kugeza n'uyu munsi mbese twari twari twararekeye twari twararekeye kuko ntaramaho agendeye twahise tuvuga ati umukecuru arirukanse natwe twagerageje gusohoka byose twaramubuze niba ariho imana ishimwe tuzamubona ariko ku myaka makumyabiri n'itanu gutekereza ko umuntu yaba ariho ntabwo biba byoroshye ruhande rwanjye simbifata nk'ibyishimo birenze birenze icyo wakwita ibyishimo kumva umuntu wawe watekerezaga ko yaba atakibaho ukumva baravuze bavuze izina rye kandi urarizi bavuze ababyeyi be urabazi ari kurangisha abavandimwe be yari ari kumwe nabo niba bagihari birakureba ukumva ntabwo ibyo ntabwo ari ibyishimo ntabwo ni ibintu birenze ibyishimo tutazi ibyo ari byo munyemerere ari wowe samiyari na etiyeni na kanyangira mwese mwese nifatanye namwe mu byishimo byo kubona mushiki wanyu kandi nongere mbashimire ko mudahwema kumva ijwi ry'amerika mugira amahoro murakoze cyane maze kuvugana n'abavandimwe be nahamagaye Yvonne ufite se mubwira ko abo yashakaga bari mu rwanda yabanje kutabyemera ambaza kenshi niba etiyeni ya kareme akiriho mubwira ko ari aho ari amahoro ndetse mwoherereza n'amafoto ambaza amakuru ya tante we mubwira ko hashize amezi abiri yitabye imana ariko ko atahwemye kumushakisha ufite se Yvonne nta yandi magambo yari afite uretse ayo gushimira imana c'est le veux dire les frères qui découvrent ma vie de leur entendre encore ibyo nshaka kubwira abasaza banjye ni uko nishimiye cyane kongera kubumva binyuze kuri mwebwe abanyamakuru rwose ndanezerewe ndishimye byimazeyo ndashima imana kubera impuhwe n'urukundo byayo kubera imyaka myinshi ishize ndifuza kubabwira ko ndi umubyeyi nifuza kubabona nicyo nshaka kubabwira rwose mfite ibyishimo byinshi ndifuza kubabona nkabahobera niba hari ishimwe na radiyo yanyu ntaye icyubahiro imana kandi ndayisaba nkomeje intera umugisha radiyo yanyu kandi intera umugisha we wakoze ibishoboka byose kugira ngo imbonere umuryango ndasaba imana ko ibahundagazagaho imigisha n'inema zisesuye ibyo nshaka kuvuga kuri radiyo yanyu imana ibahe imigisha itagabanyije ibahe kuramba ndifuza kandi kubifashisha kugira ngo nshimire cyane tantina jeanne d'arc wamfashije guhura nawe bose ndabashimira ibyo mwakoze byose mushimirwe cyane
merci pour tout. Un grand merci.
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mukomeje kumva ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga solange mu kashyaka utuye mu mujyi wa lyon mu bufaransa uzwi mu rwanda ku izina ry'akabyiniriro rya kidama mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine yari atuye ku kicukiro centre arashaka barumunari abavandimwe ndangisha bitwa shyaka jilibert mutamuriza claudette umutesi angelique na niwe filiberi none se abo bavandimwe bawe bose uko ari bane mwatandukaniye hiryari twatandukaniye muri mirongo icyenda na gatandatu ibukavu byagenze gute kugira ngo mutandukane barasaga barasaga ku musozi tuzamuka ku musozi duhunga barasa mu ibukavu mu mujyi noneho twese duhunga twese noneho twe ngewe na papa na mama abasirikare baraduhagarika noneho barumuna banjye bo bahita bakomeza bajya mu bandi bacaho barakomeza bakomezanya n'umutante wanjye twari turi kumwe nawe witwa mukankusi eugenia barakomeza baragenda noneho twebwe abasirikare baduhagarika aho ngaho ubwo duhita dutandukanira aho ngaho ntitwakongera kubonana hanyuma abo basirikare babahagaritse babajyanye he babajyanye mu rwanda babajyanye he babanjije kutujyana mu kigo cy'imfubyi cyari kiri aho ku musozi hejuru abariho baducumbikira n'abandi bagore benshi n'abana bandi bose bari bari aho hanyuma tugeze tumaze nk'amezi abiri ukwezi tubadusubiza mu rwanda kuva icyo gihe nta gakuru wongeye kumenya ka barumuna bawe na basaza bawe nta gakuru nongeye kumenya twebwe twaratashye tujya mu rwanda ariko muri mirongo cyenda n'umunani cyenda n'icyenda sinibuka neza hari umwana watashye avuye muri congo witwa alice atubwira ko yababonye mu isoko imafi imafisi niko bakuru konyine tuzi ni ukuvuga yuko bavuye i bukavu za kadutu na za bagira muri mirongo icyenda na gatandatu nyuma y'imyaka ibiri bakaba bageze mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo imasisi yego uwo se uguhaye ayo makuru yigeze aguha amakuru y'uriya mutante wawe mukankusi eugenia oya yatubwiye ko bari bari kumwe bose ko yababonye mu isoko ni ibyo byonyine yatubwiye
ni ukuvuga barumuna bawe na basaza bawe na tante wanyu uko ari batanu bari bakiri kumwe bari bari kumwe n'abana babiri ba tante utwana tubiri duto kamwe kitwaga bebe n'akandi kitwaga piyero hanyuma kuva icyo gihe muri mirongo icyenda n'umunani kugeza ubu nta kandi gakuru
nta kandi gakuru none niba bakumva wababwira iki ufite umunota umwe niba hari icyo ushaka kubabwira nababwira ko bama ari mu rwanda ameze neza ari aho ko mperutse kubura papa yitabye imana ihangane
ariko ko mama ari aho ari mu rwanda ameze neza ko bashatse ukuntu bataha nta kibazo ko ari mu rwanda bategereje cyangwa se ukuntu ngiye bangeraho bakampamagara kuri nimero yanjye hano mu bufaransa umuntu nkareba uko nabigenza mukashyaka solange ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi ry'amerika ukomere ukomeze usenge iyi mana ni gufasha abavandimwe bawe uzababona murakoze cyane imana ibarinde
agasaro kaburaga
nk'uko bigaragarira mu ibarura rusange ry'abaturage ryabaye mu rwanda mu mwaka wa bibiri na kabiri umwana umwe kuri batatu yabaga yarapfushije umwe mu babyeyi mu mijyi abana bari mu kigero cy'ibice mirongo itandatu na bitatu n'ibice bine nibo bari bafite ababyeyi bombi iryo barura kandi rikagaragaza ko akenshi ari ababyeyi b'abagabo babaga baraburiwe irengero mu karere ka rwamagana mu kagari ka bihembe umudugudu wa butare mu ntara y'uburasirazuba hahoze ariko mini bicumbi hari umwana wakuze bamubwira ko asa na se ariko ataramubona uwo mwana nkomojeho yitwa uri mu benshi benjamin navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu mvuka ku babyeyi bombi mu mama yitwa mukandori dedasiyene papa akitwa zembayire pascal noneho akaba hari izina yitwaga yitwaga ngo hakorimari iwabo bari bamuziho yakomotse ngo ahantu bitaga mu karere ka gicumbi ubu ngubu hahoze ngo ari muri komine kivuye serire gatengerane numva ngo ni mu karere ka gicumbi ntabwo njye mpazi noneho mu ntambara mu cyenda gatatu nyine yaje gupagasa aho mama yavukaga ahahoze ari muri gasabo ubu ngubu ariko muri ahoze ari muri gikoro yitwaga muri gikoro ahura na mama kuno umukobwa ahura n'umuhungu nyine barabana barabana bari batuye ahantu hitwa agakomeye ateganye ngo namwurire ubu ni muri rwamagana barabana intambara iteye bahungira aho ngaho hahoze ari muri aho ngaho i rwamagana nyine muri rwamagana ariko hajya gushyira akarenge barahunga bagenda bakambika ahantu nyine baho bwije bakajyaho turi kumwe ngewe ndi uruhinja mama na papa bari kumwe noneho bageze ahantu hitwa mu rusagara ku musaza witwa nzabanterura noneho intambara icishije make papa abwira mama ngo agiye gusubira ku isambu mu karere ka gicumbi nyine kugira iwabo kavukire ahubwo nabona bimeze neza azaza mutware ngewe na mama nyine ngo dutware noneho mama aravuga ati nta kibazo tugenda kandi uzagira urugendo rwiza papa agenda ubwo sinigeze mumenya ntabwo ndamubona kuva ubwo noneho papa mu kugenda mama arategereza intambara icisha make arategereza araheba ntiyongera kugaruka noneho mama naramubajije ndetse papa yitwa nde ninde ko ntawe mbona mama arambwira ati papa wawe ambwira amazina y'uko yitwaga witwaga hakurimari niryo zina bari bamuziho abantu benshi witwaga hakurimari nabo bafite iryo zina kuko niryo ku ishuri bakamaze ati papa wawe yitwa nkabura uko mvuga ndavuga nti rero bantumye amazina ya papa arambwira ati uzavuge ko yitwa hakurimari noneho witwaga zembayire pascal ariko azwi ku izina rya hakurimari ndagenda ndabitanga ku ishuri noneho ndamubaza ndetse noneho nyumva agasaro kaburaga baza mama ndabwira rero hari agasaro kavuga ku ijwi rya amerika nawe ngo ajya kumva navuga nti ngewe ndajya ndasaba ubufasha bivuge byose wambwira mama arambwira ati rero tuzavuga ibi bikurikira nagiye mbyandika ku rupapuro papa wawe yitwaga zembayire uzwi ku izina rya hakurimari papa wiwe ngo yitwaga begurire papa wawe ubwo ni sogokuru none bari batuye ngo muri kivuye serire gatengerane papa yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane yavanaga na mama mukandori dizasiyene mama yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu papa na mama bagihura bari batuye ahahoze ngo ari ku gakomeye hateganye na mwurire abo bari baturanye mu mayibuka we na papa bajyaga bari inshuti zabo harimo uwitwa nyirakamonyo n'umuhungu we witwaga harurimana bajyaga gusengera ku rusengero ku rusengero rwayoborwaga na ntambara yari pasiteri nyine n'undi witwaga piyoni mama ati nibyo atuvuze gutyo papa bakaba akiriho atashobora kumenya uwamwirondora agahita yibuka umwana wiwe yasize rero ndavuga nti se papa amavu n'amavuko y'uko yabaye iwabo ni gute murambwira ati papa wawe yajyaga ambwira ko yakuriye mu kigo cy'imfubyi papa we nyine ngo yagiye kumurisha mu kigo cy'imfubyi avaje kubura mama wiwe noneho ngo kugira iryo zina ngo hakora imari rize ngo papa we kugira ngo hari ukuntu ngo ujyana nk'umuntu ahantu ugatanga ishimwe kugira bagufatire umwana neza agatanga amafaranga kugira baze kumwitira ku mwana neza noneho ngo umwana amaze gukura atashye papa we ngo ahita amwita ati sha hakora imari izina rimufata gutyo noneho muri karitsiye ngo bari bamuzi ku izina rya hakora imari hari uvuga ko mu ntambara bagendaga bahunga bakarara rubunda hanyuma bakaza gutandukana iyo ntambara icishije makeya hari mu wuhe mwaka uko bakubwiye
hari mu gihumbi kimwe magana cyenda muri mirongo icyenda na kane nk'umwana wakuze ujya ku ishuri bakakubaza papa wawe ntumubone ntumumenye ntumenye n'amazina ye uyu munsi ufite imyaka makumyabiri n'umunani uravuga uti ndashaka kumenya byibuze uko asa fata uyu munota hano ku ijwi rya amerika umubwire ijambo rikuri ku mutima nk'umwana niba kumva urimubwire
nuko rwose murakoze papa nkunda ngukunda ntarigeze nkubona usibye kukumva no kwibona ku isura barambwira ngo nsa nkawe pe ariko ni ukuri ndabonetse nkubonye byanshimisha kurenza uko ubitekereza sinzi ikibazo wagize wagize usize isezerano ko uzagaruka kutureba niba bitarakugendekeye neza cyangwa waragize ibindi bintu bituma utagaruka inyuma ndakumenyesha ko ndiho narakuze ubu ndi umupapa nk'uko nawe wabaye umupapa mfite umwana n'umudamu ariko mu buzima bwanjye sinigeze mvuga ngo izina papa nshengurwa no kumva umwana ahamagara papa ntarabashije ngewe kurihamagara anezezwa nuko ndi papa pe ariko ntasubiza amaso inyuma ko ntigeze mvuga papa nkumva binteye agahinda ndamutse nk'ubuntu nzakwita papa umunsi nzakubona nzakwita umubyeyi umunsi nzakubona ndagutegereje kandi mfite icyizere ko nzakubona nagerageje kuza i kigali ngira ngo wenda niho mpuzamahanga mu rwanda ngira ngo nzakubona ariko kigali nasanze ari kigali ngari sinabasha kukubona ariko aho uri hose iyi radiyo yumva na bose ku isi hose n'uzanyumva uzamenye ko ngutegereje na mama ariho ajya kumbwira akakunyibutsa akambwira ati turasa nanjye nkagira icyizere nakwibona isura nkabona ndi wowe ndimo n'umwana wawe ndagukunda nzakubona nangire mvuge papa ku myaka makumyabiri n'umunani sinzi avuga ijambo papa ariko umfashije ukaba unyumva wazamenya ko ngukunda kandi ngiye murakoze rwose urakoze cyane benjamin uri mu benshi kuba wizeye ijwi ry'amerika ni ibintu bidukora ku mutima ngaho ukomere kandi ukomeze wizere ndizeye rwose hari n'abantu nagira nshimire wa mugabo rwose umfashije nawe ndagushimiye hari abantu nagira nshimire babimfashije bikore ndashimira umugabo bita banzubaze amani ndamushimira pe ni umunyamakuru mugenzi wawe akora kuri radiyo imwe mu rwanda nkanongera nkashimira umunyamakuru wanyu eric bagira ubusa ndamushimiye aho ari hose yarakoze nawe ndagushimiye numba waba uzi mu rwanda waza mu rwanda uzaze rwose tuguhobere iki cyorezo ntikigabanyuka tuguhobere tugushimire abanyarwanda twese turagukunda urakoze ndagukunda ndagukunda isi yose byumve murakoze urakoze nawe uri mu benshi ngaho rero umunsi mwiza murakoze cyane
agasaro kaburaga
undi mwana ushakisha se ni sharon niyo nkuru atuye mu karere ka bugesera umurenge wa gashora akagari ka ramiro aheruka kubona papa we hashize imyaka cumi n'ibiri nawe aramushaka kugira ngo baganire agire icyo amubwira nk'umwana uganira na se amwereka urukundo amwereka abuzukuru sharon niyo nkuru ati dore impamvu nahamagaye ijwi ry'amerika
impamvu nahamagaye ku ijwi rya amerika numvisemo bivuga ko nafasha umuntu kubona uwo baburanye nkange mu myaka mfite imyaka makumyabiri hafi n'irindwi ku cumi n'itanu kuko nanjye ntabwo nyizi ngo ningaye kuko niko bambwira abandi bandira icyanteye rero guhamagara ni ukumekinga ashobora niba papa wanjye akiriho yaba akiriho tukabonana
papa wawe nk'uko nakubwiye isaroni niyo nkuru bambwira ko papa wanjye yitwa kamaramaka asumani asumani
asumani kamaramaka urumva ntabwo mfite imyaka myinshi hari igihe twigeze kubonana bibiri n'icyenda nari nkirangiza pirimeri nibwo duherukana mwahuriye he mwahuriye he twahuriye i kigali nyabugogo bari bampaye kontakite zituma ngenda nkamubona uwanterera yambwiye ko anzi neza ntabwo nari bwamenye turahura koko aramenya anjyana iwe mu rugo ntabwo byakunze ko mbana nawe iwe mu rugo nta n'ibyumweru bibiri byashize ntabwo kubaho nabiberwaga kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ntabwo nongera kumucigera sinamenya ngo ariho cyangwa ariho gusa numvaga bambwira ko abi burundi ubundi nkumva barambwira ngo ari mu rwanda bakambwira ko yashatse undi mugore gusa ntabwo nakubwira ngo amakuru ni ayahe gusa icyo nifuza niba kuko akiriho nyambabarire tubonane kandi ndifuza niba yarabyaye abandi bana ko nabona abavandimwe banjye kuko ndashaka kubamenya icyo gihe muhura birumvikana wari ukiri umwana mutoya urangije amashuri abanza ufite hafi imyaka cumi n'umwe cyangwa se cumi n'ibiri waba wibuka aho yakujyanye yari atuye aho ariho waba uhibuka icyo gihe yajyanye ku gisozi ahantu nibuka ni ku rusengero rwa deperi twasengeye ku munsi wa mbere ku kagugu ku rusengero rwabo rwa deperi gusa mu rugo ntabwo nahibuka hano kigali yarahindutse ntabwo nahibuka ikindi nibuka ni uko mu rugo yari afite umudamu ufite umwana witwa didi icyo gihe yarandutaga cyane witwaga didi yari mu rukuru mukuru cyane n'umukobwa wenda gushaka muri icyo gihe kandi nibuka ko hari hari akadodo gatoya k'umuhungu bambwiraga ko ari gasaza kanjye kitwaga mucyo jonata ariko nkumva ko abandi ba uwo mumama mukadata yambwiraga ko papa wanjye yari afite abandi bana abo bana rero ntabwo bazi none se wowe uwo mubyeyi wundi wakureze n'indi iminota yaba mikeya ukuntu nagiye nderwa wa muntu kereka tutari kuri telefone tukaganira nakuze mbona mbana na mama wacu igihe ngiye gukorera leta muri pirimeri nibwo namenye ko atari mama wanjye ubu wanderaga na mama wanjye ndetse ndamubona ariko kera yajyaga aza kunsura nkabona ni umuzungu uje kudusura mu rugo ariko nkimanza kumenya ko ari mama wanjye kuva muri bibiri n'icyenda ubu hashize imyaka cumi n'ibiri ntabwo wongeye kumenya amakuru ya papa wawe kamarampaka afimani ntabwo nigeze nongera kuyamenya kuko sinigeze nongera kuko mama ntigeze ambwira ko hari aba hari abavandimwe ba papa bariho wenda ngo ndabashaka ntigeze ambwira umuryango yashatsemo ntigeze nta hantu hamwe ntigeze ambwira mvuka urumva ni ibintu biba biteye ukundi sinigeze menya andi makuru ye gusa rimwe nabwo najyaga numva bibiri na cumi na gatatu nibwo mama yajyaga ambwira ngo papa wanjye yasuye i burundi nkaba nta kindi nzi kirenze kuri ibyo niba kumva muri kano kanya ndakubwiye yuko nguha igihe gikwiye reka ntikurekere kubera ko ufite inkuru ikwiye kumvwa mu munota usigaye papa wawe niba kumva mubwire icyo ushaka kumubwira
namubwira kuko niba akiriho nihutire kunshaka cyangwa nanjye ambabarire anyigaragariza abo bavandimwe banjye mfite nabo mbamenye umuryango wanjye wongere ube umuryango kuko mfite byinshi nshaka kumubaza wigeze umenya uwakwise izina ntabwo nzi amateka yabyo kuko nakuze nitwa niyo abyica mu myaka yanjye cumi n'ine nibwo nabaye umukizwa ndakizwa ndingira ndabatizwa abambatije bangiza sharoni ntabwo rero nakubwira ngo niyo nkuru byaturutse kuri nde nakubwira ngo hadija ninde wariyise icyo nzi cyo ni uko sharoni nabyiswe naho nabatijwe nongere ngushimire sharoni niyo nkuru kuba wizeye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona
sinabisubiramo birengeje ariko abana nk'abo batazwi batarabona base ni benshi mu rwanda muri ibi bihe hano ku ijwi ry'amerika agasaro kabura gatwakira abantu b'ingeri zose batugana bashaka ubufasha bubavana mu gahinda n'ubwigunge mu gihe uri mu benshi benjamin na niyo nkuru sharon bashaka bakwita papa hari undi munyarwanda umubyeyi wabuze abana be bane ababonana na nyina babyara dore hashize imyaka makumyabiri n'itanu kuva icyo gihe yanze gushaka undi mugore arizera kuzababona bantegeye apolineri uzwi cyane ku izina rya mandevu akaba atuye mu nkambi ya kintele muri congo brazaville yitabaje agasaro kaburaga narabishatse rwose ndakumva cyane nkunda kugakurikira mu gitondo cyane cyane nkunda kugukurikira naravuze ni rwose wa mpango tuvugane munshakishirije umudamu wanjye n'abana naburanye n'umugore tuba tubyaranye tuba dufitanye abana bane urebye abandi bari baretabye imana hari izagoma noneho turana aburana n'abahungu batatu n'umukobwa umwe tubaburaniye itebero aho bita warikare
umugore wawe yitwaga nde
yitwaga yitwa muhawe n'imana venansiya saki akaba yitwa nkerabibi paul nyina akitwa nyiraburo mariana bavuka muri komine tumba perefegitere ya byumba segiteri rukore serire ndayibagiye serire ubwo rero yaburanye yabuze yaburanye n'abana batatu n'abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe bo bitwa nde
yitwaga uw'ingabire umukobwa naho abahungu
umuhungu yitwaga ntirushwa umwe noneho hakaza uwitwaga dufatanye hakaza n'uwitwa shumbushu
ubwo hari ibyari mutandukana muri mirongo cyenda na gatandatu ukwezi kwa cumi na kabiri kuva icyo gihe muri warikare nta kandi gakuru nta kandi kanunu wongeye kumenya k'umuryango wawe nta kanunu nongeye kumenya ngewe ubwo narakomeje urugendo mfite imbaraga rwose nayo mfite imbaraga narakomeje ngera muri santara afurika hafi ya cade niho badushyizeho niho badushyireho inkambi noneho mpava ngewe bambwiye ngo hari abantu baba kinshasa bari muza mu makambi ndagenda nshakirayo bita za busenga ndamubura n'abana ngera ikinshasa nkomeza bambwira ko hari abandi ahandi nanone hari impunzi mu gace ka za rumbaci ndagenda njyayo ndamuheba ndabaheba ndagaruka ubwo barambwira bati noneho muri kongo burazavire ahantu bita ikintere ni uko nubwo kubera ko ndi umushoferi nageraga ahantu natera ikiraka ubwo nkabona urugendo rwo gukomeza udufaranga two gukomeza ndahagaze ikintere ndashakisha ndamubura ubwo ndaheba noneho nza kuvugana na papa mu rwanda mvuganye nawe abambwira ko nta batigeze bongera kubabona babaheruka tukiri mu makambi ikayindi ubwo ndaza none ijwi rya amerika barahagaze mbura ukundi kuntu mbigenza nkomeza kujya nshakisha inshuti mpamagara none bigeze aho intambara zo mu mashyamba hariya zikomeza kuba wemeye ko tuvugana kugira ngo azanshakire mu gihe gitoya nkamubura nuko kugera n'ubu mbese ntabwo nari namenyaga akarere aho baherereye ubwo ni umugore n'abana bane gusa tuhunga mu minsi itatu abantu bambwiye ko ari inyuma bamubonye n'abana ntegereza inyuma umuntu yazangira inama arambwira ati nuhama hano ubwo nari nagize amahirwe narokoye akana k'agahungu bita kitwa tuyisenge ka kabiri mu bana banjye nyine arambwira ati ukomeza uyijyana n'abandi ugiye gusigara inyuma abazagutsinda muri aya mashyamba umugore wawe ari kumwe n'abandi bantu nawe ujya ugendana n'abandi ni umuntu wangiriye inama mbese wo muri ayo mashyamba nyine kuva ubwo mbese muri iyo minsi itatu bambwiye ko bari inyuma ngenda ntegerezaho gake gake mbese ndaza ngeraza hariya ku mazi rubundu ubundu ndavuga reka ntegerezeho gato nabwo mbona baransiga ndakomeza gafureve twamuka fureve kuva icyo gihe ntabwo nongeye kumenya mbese ntabyo nashoboye kumenya bindi kuko ari kumwe n'abana ubwo nuba ko nageze aho nkamusigaho intera nini nini cyane
nagira ngo umbwire muri urwo rugendo rwose kugenda imbere uri kumwe n'umwana umwe wambwiraga ko ari kumwe n'uwitwa tuyisenge usize abandi bane inyuma na nyina ubabyara wumvaga wateraga intambwe ukumva iratambuka wumvaga umeze ute
ukuntu abantu baburaga rero ubwo twabuze baturashe baturashemo noneho abantu barasandara ubwo urumva ntabwo ahantu hari amasasu wasubira inyuma kongera kujya gushaka mu masasu ibyo cyabiteraga uwo mwana nawe naje kugira igihe turagenda ngendana nawe ngeze muri ariya mashyamba nyine aho ngaho za ntuza za muri ekwateri njya gushaka nyina nuko agira ikibazo inkuba iramukubita yarakubise inkuba noneho iramukubita arapfa nawe ubwo ni ukuvuga ko nta mwana nasigaranye uwo tuyisenge
komera
ubwo rero rwose mwuka byaramwe munshakishirize gusa mu bantu basenga bagiye dusenga bamwe babonekerwa bakambwira ngo mweze nshakishe imana ko yabwiye ko dushobora kuzabonana ku buryo na n'ubu nta mugore nigeze nshaka ndaho ngaho gusa kandi ndi mukuru navutse muri mirongo itanu mirongo itanu na kane
komeza utegereze ntawamenya iby'imana ariko mbwira papa wawe muvugana mwavuganye ari ku ivuko
papa wanjye ubundi njye mvuka muri komine mbogo tuvuka mu makomine abiri mvuka muri komine mbogo perefegitura kigali ariko nari narimukiye mu mutara muri komine muvumba kubera ko njye nari umushoferi intwara nariya amakamyo manini ya puwaruru ubwo mudamu namusigagaho nkakomeza muri iyo mirimo ariko noneho bize bije gukomera intambara ikomeye namukuye mu mutara n'abana mbashyira mu mazu yanjye na narubatse i kabuye ubwo twahunze twebwe tuva i kabuye ndi kumwe nabo gutyo duhungira muri ariya makambi muri ariya makambi tuvamo nk'amakambi bayashenye ni ukubiza kugenda gutyo ntabwo rero ubundi twebwe twahuye n'ibibazo ababyeyi we reba kwambukiranya repubulika demokarasitike di kongo n'amashyamba yaho n'amazi yaho ntacyo kurya kugishakisha mu biryo by'abaturage twagize amahirwe dusanga abaturage beza tugenda kuza kugera twambuka muri kongo burazabere hapfuye abantu benshi abandi basigaye mu mashyamba abandi bagiye bananirwa bagasigara ni uko twatakarijemo abantu benshi hasigayemo abantu benshi badapfuye barimo rwose
ku buryo nta wundi muntu wo mu rwanda wigeze akubwira ko umudamu wawe n'abana bawe bashobora kuba barasubiye mu rwanda
baramubange nagiye mvugana na baramubange na n'ubu bishwe banjye turavugana na n'ubu abantu b'abavandimwe bahasigaye n'ejo navuganye n'umukobwa wa mukuru wanjye ntabwo ariyo rwose ntabwo ariyo kubayo bishwa banjye turavugana mu rwanda umukobwa mukuru wa mukuru wanjye ejo twaravuganye nyine ambwira amakuru ko arwaye nta bagezeyo ntabo usigaranye umunota umwe niba hari ikintu ushaka kubwira umuryango wawe niba ukiriho aho waba uri hose ubu barakumva niba bakumva wababwira iki ni iki kikuri ku mutima ushaka kubabwira mbonye abana banjye sinzi nashimira uwiteka imana nashimira n'umuntu wabandangira rwose nabahobera cyane sinzi ko nta hantu najya bubu nimbe naguruka nimbe sinzi uko byangendekera mu mutima wanjye imana yabikoze cyane n'uwabandangira yabakoze cyane yazabihembera njye ntabona muri cyo nzabahemba bantegeye aponyeri urakoze rero kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika wambwiye ko wumva buri munsi igira amahoro nanjye ndagushimiye rwose imana imana iguha umugisha igihe cyose uzahorana amahoro kandi uzahore udukorera iyo mirimo rwose imana ntizaguhemba urakoze cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine abana babiri b'abakobwa b'abanyarwandakazi bavaga inda imwe bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo yitwaga zayiri icyo gihe mu mujyi wa goma bahageze bajya mu nkambi zitandukanye batabishaka umwe ajya mu nkambi ya katale undi ajya mu nkambi ya mugunga ubwo turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine kuva icyo gihe kugeza ubu nyiraneza pelajiya utuye mu karere ka gasabo umurenge wa bumbogo akagari ka nyagasozi umudugudu wa urutarishonga ntarabona mukuru we nyirakamana sipesiyozi twatandukaniye muri zayire igoma aho tumaze gutandukana turagenda tugera aho tugera mu nkambi tugeze mu nkambi aho bita igatare tukajya twumva amakuru ngo ari ahantu bita mu nkambi y'umugunga noneho ubwo tukajya twumva amakuru ngo ari mu nkambi y'umugunga ariko tukabura uburyo twamubona kubera ubuzima twari turimo birangira tugarutse n'ubundi tutazi niba ariho niba yarapfuye
niba mbyumva neza mwarahunze muri mirongo cyenda na kane mugera kuri goma ya zayire ya kera ariyo repubulika ya demokarasi ya kongo y'ubu hanyuma wowe ujya mu nkambi ya katare we ajya mu nkambi nkuru ya mugunga
yego kuva muri mirongo cyenda na gatandatu kugeza ubu hashize imyaka makumyabiri n'itanu peraji ya nyirazuba iki gihe cyose gishize wigeze ukoresha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo ushakishe mukuru wawe oya nta bundi buryo nigeze nkoresha ahubwo niko ejo bundi nahuye n'umuvandimwe arambazaga amakuru ngo ya nyirakamana ndamubwira ni kuva twinjira muri zayire ntabwo twigeze twongera kubonana arambwira ati se ati ko haraba hari radiyo atiri gushakisha abantu bitwa agasaro kabuze ati waba umuntu ukazamuvugisha noneho akaguhuza n'ukora kuri iyo radiyo nuko byagenze nuko nabashije kuba nabona uwo muntu abasha kuba mpuje namwe ariko nyine twamenye yuko ijwi rya amerika hari n'abantu bigeze kuvugiraho bamwe niba ari uwirutunga hano hakurya iwacu ni uwirutunga aho ndaharuzi hari umusaza utuye aho ngaho irutunga uheruka kubona umwana we nawe bari bamaze imyaka mirongo itatu n'umwe batabonana niyo mpamvu abenshi natwe twabuze abantu niyo mpamvu twagize amatsiko yo kuvuga ngo reka natwe tube twashakisha abacu turebe ko wenda uw'imana yaba yarokoye yaba ariho yaratararanye perajiya niba mukuru wawe nyirakamana sipesiyoza akumva usigaranye amasegonda mirongo itatu ndayaguhariye ndayaguhaye yafate ugira icyo umubwira umuha amakuru yo mu rwanda mubwire umubwire uko umeze niba ariho ndamubwira ngo mubwire yuko mu rwanda turiho ari amahoro yazataha akaza akajya mu be basigaye mu rwanda ni amahoro nta kibazo gihari rwose natahe niba ariho nta shirimu mu rwanda ni amahoro turahari natahe perajiya nyirazuba ndizera yuko mukuru wawe niba ari amahoro akumva akaba yumvise ubutumwa bwawe nongere ngushimire kuba bakurangiye ijwi ry'amerika ukaza utugana icyo cyizere cyanyu nicyo tuba dukeneye cyane ngaho rero nanjye nguhaye amahoro ukomere ugire umunsi mwiza murakoze imana ibarinde
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'itanu david hitimana utuye mu karere ka rurindo umurenge wa shyorongi akagari ka kijabagwe umudugudu wa gasheke yari afite mushiki we kwa se wabo bakinaga bagakundana uwo mushiki we yari igitambambuga amatage arabatandukanya dore hashize imyaka makumyabiri n'itandatu uwo ndangisha yitwa ingabire vanessa yavuye mu rwanda ari umwana muto bahavuye bajya mu bubirigi muri za mirongo icyenda na gatanu yagiye ajyanye n'ande yari ari kumwe na mama we mama we yitwa christina irindi zina ntabwo ryibuka neza none se christina n'umukobwa we vanessa mupfaniki ni ukuvuga ngo vanessa namufata nka mushiki wanjye kuko papa we na papa wanjye bazindimwe kuva bagenda muri mirongo cyenda na gatanu uravuga ko bagiye mu bubirigi hari amakuru yabo yandi wongeye kumenya urumva nari nkiri muto ariko amakuru yandi mfite ni uko muri bibiri na cumi yigeze kuza i kigali yari amaze gukuraho yari afite yari amaze kuvuga akagira imbuto gafite imyaka muri cumi n'itandatu hejuru aho ariko nta kontakite yadusigiye kuko papa yamubwiye ko babonanye ariko bavuganye ariko nta kintu gifatika bavuganye ahubwo yagiye gutyo ntabwo bongeye kuvugana
kuba vanessa yaraje mu rwanda akagenda agasubira mu bubirigi ntimwongere kugira amakuru ye mumenya mutekereza ko yabikoze abishaka adashaka kubavugisha cyangwa se ni uko umuntu agenda akibagirwa ntabwo navuga ko ari ukugenda agahera ku bushake ahubwo ni uko umuntu agenda nyine yakibagirana ntiyongere kuba urumva n'icyo gihe amatelefone yari atarasakara cyane ahantu mu byaro wenda ngo tube yaba yaramusigiye kontagiti wigeze se ugerageza kumenya amakuru ya nyina niba nawe akiriho ari mu bubirigi icyo gihe ndumva yari yasize abibwiye papa ko ariho kandi afite n'undi mugabo yashatse undi mugabo akaba afite n'abandi bana kuko na nyogokuru wanjye yari akiriho nawe icyo gihe barabonanye noneho ubwo ngubwo arangije aramubwira ati ngize amahirwe ko nabibye gusura ngo ababonye ikiriho ariko ntabwo twongeye kumenya ishweshwe rye kuva bene disi
ntabwo mwigeze mumenya amazina y'uwo mugabo mushya washatse christine aya ntabwo twigeze tuyamenya bose nagerageje kubasacinga kuri facebook ngo ndebe ko wenda hari uwaba yarakoresheje amazina ye ariko yari bireba ndetse ndamubura ariko christina wacu ndababura muri bibiri na cumi yaraje ntitwabonana kubera ko mbere akiri akana gatoya afite mirongo icyenda na gatanu yari afite nk'umwaka n'igice ndibuka nibwo twajyaga dukuye bajyaga bakunda kuza mu rugo iwacu tugakina ariko aho tubaye nk'abamuburira yarambutse yaragiye mu mahanga nyine nibwo nagumije kumva mvuga se uyu mwana tuzamubona dute tuzamubona dute nkabura ahantu nabicisha nkumva na ya matangazo yahitaga kuri radiyo rwanda ya seriseri ariko nkumva ntabwo uburyo nabona nabikoramo kubera ko nanjye navuga ko nari nkiri muto ariko ejo bundi aho numvishije agasaro kabuze numva uburyo ki abandi bahura n'ababo ndavuga ariko uhagerageza uhagerageza nkareba ko byakunda nibwo nasacinze amazina yawe kuri facebook ngira amahirwe mbona ndakubonye nibwo nakwandikiraga rya zina rindi rya mama vanessa ndaryibutse yitwa mungwa murinde mungwa murinde mungwa murinde christine ni mama wa ingabire vanessa niba christine akumva hitimana niba ndetse na vanessa akumva aho baba bari hose igira ijambo ubabwira muri aya masegonda make dusigaranye icyo nababwira muri aya masegonda dusigaranye icyo nababwira ni uko nk'umuryango wabo tubakunda kandi turifuza no kumenya amakuru yabo tukaba twifuza no kongera kubabona murakoze urakoze nawe david hitimana kuba wizera ijwi ry'amerika ukomere ugira amahoro ntabwo namwe mukomere kandi mugire amahoro
agasaro kaburaga
turangirize ku nkuru y'umubyeyi wabyaye ariko ntashobore kurera umwana we witwa kambibi rachel utuye mu karere ka gasabo umurenge wa remera akagari ka rukiri ya mbere umudugudu w'amajyambere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'itatu yakoreraga abazungu b'abadage umugabo yakoraga muri minitrap minisiteri y'imirimo ya leta ushobora kuba yitwa el house azwi cyane ku izina rya rugigana ndisubiremo rugigana ni umuzungu bari barahimbye izina rya rugigana aho umugore yakoraga muri ambasade y'abadage we akitwa urusula amakuru twabonye tutabashije kugenzura bihagije cyangwa kubonera indi gihamya ni uko kambibi rachel wari umukozi wabo wo mu rugo yaba yaratewe inda n'undi muzungu avuga ko babyaranye umwana w'umuhungu abamukoreshaga baramumwaka kambibi rachel azi neza ko umwana we yagiye yitwa nizeyimana maurice ari mu budage ariko yananiwe kumugeraho yitabaje agasaro kaburaga najyaga nkumva ibyo ukora nkabaririza nkabaririza nkumva ijwi rya amerika bikananira ariko imana yo mu ijoro impuza n'umuntu ahita ampa inomero yawe ubu biranshimishije kubera ibintu imana igukoresha mbese mbanje kugira ngo si wowe ndebye mbona ifoto mwana umwana wanjye nabuze kuva muri mirongo icyenda na gatatu icyenda gatatu ndamubura ariko nyuma igihe kiragera hari umuntu wundi wongeye mbijyamo mbijyamo mbijyamo ndamwumva ubu hashize imyaka icumi ntazi amakuru ye aba mu gihugu cy'ubudage niba abaho niba atabaho byaranyobeye ariko mbyumvise buri cyumweru nkumva ku wa mbere nkumva nkaba mana yanjye mbere nkabaye mubyeyi koko imana imukoresha ngewe ndavuga niba narayobewe marayika ugukoresha ndavuga ntibane byarandenze nuko ndavuga ngo nanjye nzashyira nkugereho mbikubwire numva ikintu imana nanjye yazankorera niko kugushakisha none ngize imana imana irakumpaye
none se uwo mwana wawe maze iyi myaka yose mutabonana ari mu budage yahageze ati ni umwana w'umuhungu nakoraga ahantu mu bazungu abakorera ubwo nza kubyarana n'umuzungu umujyana iwacu iwacu hari inyanza ya butare ndahamurika ababyeyi bari bakiriho aravuga ati ntacyo barangije agiye gutaha rero aramunsaba mwana tujya kuri komini iwacu kigoma tubibwira burugumesitiri ugira shebuja celestine aravuga ati nta kibazo ni mumpe mujyane turamumuha aramujyana ayanditse byose nanjye mwikora imyirondoro yanjye n'iki byose aragenda umwana aramuherana turategereza iwacu intambara ibaye icyenda akana barapfuye umuntu turaheba niberaho ngeze aho ngaho ndakurikirana nkajya mbaza umuhisi umugenzi nkasenga nkagira gote umwana ndaheba kugera no kuri iyi saha uwo nguwo nyine wajyanye umwana yakoraga muri minitarate noneho umugore akora muri ambasade y'abadage ndagira ngo byumvikane uwajyanye umwana niwo mwamubyaranye cyangwa se niwo wakoreraga ujyanye umwana n'uwo nakoreraga agenda avuga noneho ambwira ngo ni se wabo noneho ndamumuha nyine tujyana muri komini n'ababyeyi bari bakiriho aramujyana nsigarana amafoto ye n'ubundi yagira umwana kugera kuri iyi saha rero ndamubura kugera n'ubu kandi aracyariho narabimenye yuko ari mu budage umwana wawe izina rye urarizi yitwa nizeyimana morisi mu budage yitwa ndetse niko yitwa yitwa nizeyimana morisi abo bamufite nyine yitwa arisura na eri hawusa ayo makuru duhaye arahagije tuzayakoresha kugira ngo turebe ko twamubona kandi azaboneka ukuri imana yazaguhemba murakoze bombi
tuzakora ibishoboka yakomera ni ukwihangana ndabyumva
murakoze cyane ngiye guha umugisha nzaguha ijuru
komera komera mubyeyi komera humura umwana wawe azaboneka ihangane reka ngushimire reka ngushimire ngukomeze kandi ngusabe kwihangana twizera ko umwana wawe azaboneka
imana iguha umugisha imana iguha umugisha
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
inkuru ya kambibi rachel n'umuhungu we nizeyimana murishe irasa n'iya jacqueline kabaganza utuye muhanga n'umuhungu we christian mukunzi wahabwa ikigo cy'imfubyi cy'imasaka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu kabaganza yari yamubyaye akiri umwana muto wigaga mu mashuri yisumbuye nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani mukunzi twamenye aho aherereye kabaganza nabimumenyesheje bababaje igisigaye ni ukubahuza bagasabana aba bana tubabona kubera ugushaka kwiza kwanyu mwebwe muduhamagara mukaduha amakuru mwebwe murangwa n'impuhwe n'urukundo akazi kenshi nimwe mugakora yewe nkabatwaza ijambo nshimiye mwese mwese abumva ikiganiro agasaro kaburaga buri cyumweru kandi mukagisangiza n'abandi ijwi rya amerika ni radiyo yanyu mugire amahoro amahoro y'imana mwari kumwe na venisite nshimiye imana
agasaro